Hii ni Redio Ijwi ya Amerika. iradiyo hijwi ry'amerika isamiranyira i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda mu burundi mu twumvira ku mirongo migufi ku metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu n'imwe na mirongo ine n'imwe mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali na fm mirongo icenda na zitatu n'ibice bitatu i karongi muri uganda mutwumvira kuri voice of muhabura kuri fm mirongo umunani umunani n'ibice icenda i kisoro ikaze makuru yo kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na Frederic Nkundikije. Uyu munsi isaha zitatu z'ijoro muri Amerika, Kamala Harris azoserukira abademokrata mu matora yo mu kwezi kwa cumi na rimwe na Donald Trump azoba ahagarariye abarepubulika muri ayo matora. Bahava bagira ikiganiro, baratanga ikiganiro cy'impari ku migambi yo muri kazoza bafitiye Amerika.
impande ziza kwa uno muzi goroba ntari zikomeye rwose uravye neza amatora yagiye araba menshi mu myaka yahera usanga abantu benshi baharira nta majwi menshi uheza ngo wunguke ayo mahari aheze umugabo arashobora kuyahomba
uyo ni leonce hakizimana umuhinga akurikiranira hafi politike yo muri amerika abategetsi b'abanyapalestine batangaje ko abantu batari munsi ya cumi n'icenda bishwe mu gitero ca misile israeli yakoze kuri uyu munsi wa kabiri mu kibanza kirimwo abanyapalestine benshi bakuwe mu vyabo Dickson Ndieme yakoze ibara mu ndwi iheze akica umunonotsikazi wo muri Uganda Rebecca Cheptegei amuturiye na lisanse nawe nyene yitavye imana iminsi mikeyi nyuma yuko ahiye ariko aturira Cheptegei. Muri Kenya sentare nkuru yahagaritse amasezerano yari guha uburenganzira ishirahamwe ryo mu Buhindi ryitwa Adani Group bwo kugaba no gukoresha ikibanza c'indege gikuru muri Kenya. Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ntihagira umuja ni mu kanya. amakuru yacu tuyatanguye kuvugwa hirya no hino ku isi abategetsi b'abanyapalestine batangaje ko abantu batari munsi ya cumi n'icenda bishwe mu gitero ca misile israel yakoze kuri uyu munsi wa kabiri mu kibanza kirimwo abanyapalestine benshi bakuwe mu vyabo n'intambara yo mu ntara ya gaza abandi mirongo itandatu bakomeretse iyi nkuru yatangajwe n'ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu bw'abanyapalestina ni inkuru rero dushikirizwa na mugenzi wacu fidele niyongabo amakuru yatangajwe n'ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu muri Palestine yavuze ko misile zitari munsi ya zine zarashe mu kibanza ca Al Mawasi kiri hafi y'ikibanza ca Khan Yunis mu masaha ya kare yo kuri uyu wa kabiri. Israel yatangaje ko yari kihiga bivuga ko ari abagwanyi b'umugwi Hamas batari bake bakorera muri ico gice. Umugwi Hamas wahakanye ivyatangajwe na Israel ko abagwanyi bawo bakorera mu karere Israel yakozemwo ibitero vyo kuri uyu wa kabiri. Bavuze ko ari ibinyoma vyeruye. haba Israel canke umugwi Hamas nta ruhande na rumwe rwatanze ivyemezo bishigikira ivyo rwatangaje. Israel yarakoze ibitero bitari bike vyatikije inganda muri uyu mwaka mu gice ca Mawasi. Amashirahamwe ajejwe gutabara avuga ko cakiye abantu barenga ibihumbi amajana atatu na mirongo umunani. Abajejwe gutabara babandanya kurondera abahitanywe n'ico gitero ca Israel co kuri uyu wa kabiri hamwe nabo bagifatiwe mu bisigarira vy'ivyasambutse. Batangaje ko abantu n'imiryango yabo biciwe mu mahema babamwo.
Urakoze Fidel, tukibandanya ku makuru yerekeye Afrika. Dickson Ndieme yagirishwe ko yasutse lisanse ku mugandakazi w'umunonotsikazi Rebecca Cheptegei agaca amuturira nawe nyene yitavye Imana iminsi mikeyi inyuma yaho ari ariko aturira Cheptegei. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Dixon Ndieme yasandabiye mu bitaro Moye Referral Hospital mu gisagara ca Eldoret kiri mu burengero bwa Kenya. Yari yahiye ibice mirongo itatu kw'ijana vy'umubiri wiwe. Rebecca Cheptegei wewe yitavye Imana ku munsi wa kane w'indwi irangiye. Yari yahiye ibice mirongo umunani kw'ijana vy'umubiri wiwe. Umuvugizi w'ibitaro Moye Referral Hospital Owen Menak kuri uyu wa kabiri yemeje inkuru y'uko Dixon Ndieme yitavye Imana. Dixon Ndieme na Rebecca Cheptegei bari basanzwe bakundana yamara barashamiraniye ku vyerekeye itongo Cheptegei yaguze muri Kenya. Cheptegei yarahiganywe mu ihiganwa rya marathon ry'abapfasoni mu nkino mpuzamakungu za olympique ziheruka kubera i Paris mu Bufaransa yari yarangije mu kibanza ca mirongo ine na kane abavyeyi biwe batangaje ko umukobwa wabo yari yaguze itongo mu gice citwa transnzoia kugira abe hafi y'ibibanza bikomeye abanonotsi bimenyerezamwo muri kenya bitegekanijwe ko rebeka cheptegei ashingurwa muri uganda ku munsi wa gatandatu w'indwi
muri kenya sentare nkuru yahagaritse amasezerano yari guha uburenganzira ishyirahamwe ryo mu buhindi adani gurupe bwo kugaba no gukoresha ikibanza cy'indege gikuru muri kenya iyo ngingo yahagaritswe n'abatashaka ko ayo masezerano ashirwa mu ngiro batangaje ko ari insinzi ku banyakenya ni inkuru n'ubundi dushikirizwa na mugenzi wacu fidele niyo ngabo
ishirahamwe ya dani group ryariko rigirana ibiganiro na leta ya kenya kugira rishire imitahe y'agaciro k'umuriyaridi n'imiliyoni amajana umunani na mirongo itanu y'amadolari mu gikorwa co gufata mu minwe yaryo ikibuga c'indege mpuzamakungu citiriwe jomo kenyatta n'ibikorwa bikirangurirwamwo ayo masezerano yaranebaguwe cane benshi mu bayanebagura bavuze ko azotuma abanyakenya batakaza ubuzi amashirahamwe aharanira inyungu z'abanyagihugu the law society of kenya hamwe na kenya human rights commission yari yashinze urubanza muri sentare ku munsi wa mbere yavuze ko amasezerano hagati ya leta ya kenya n'ishyirahamwe ya dani group yarenze ku mategeko agenga intwari ibereye yavuze kandi ko aya masezerano yarenze ku mategeko yo muri kenya ajanye no gukorera mu muco hamwe no gukoresha neza amafaranga y'igihugu sentare nkuru yo muri kenya yemeje amasezerano yasabye idatevye itariki yerekeye ingingo ya nyuma yayo ntirategekanywa leta ya kenya yarashigikiye amasezerano yagiranye n'isosiyete ya dani group mu kuvuga ko yari akenewe mu ntumbero yo gusanura no kwakura ikibuga c'indege mpuzamakungu citiriwe jomo kenyatta ni kimwe mu bibuga biri mu ruja n'uruza rukomeye cane rw'indege zitwara abantu n'ibintu
turagushimiye fidele niyongabo kuri aya makuru uheje kudushikiriza aya makuru yose rero agezweho hirya no hino ku isi muheje kumviriza n'ayandi mushobora kuyasanga kuri wesitatu akaburungu radiyo yacu akaburungu com adrese za youtube yacu na instagram ni facebook ni voa radiyo yacu mu kanya rero turabashikiriza amakuru avugwa mu karere ka afurika y'ibiyaga binini aya makuru tuyatanguriye mu rwanda sentare y'intango ya uh, kiyumba ifite icyicaro cayo mu karere ka muhanga uyu munsi ku wa kabiri yafashe ingingo yo gupfunga ivy'agateganyo germain musonera mu gihe c'iminsi mirongo itatu imbere y'uko urubanza rwihwezwa mu mizi ubutungane bw'u rwanda bumwagiriza ivyaha vya jenoside bwagiriza rero uyu mugabo yari agiye kuba mu nshingamateka ku giti c'umugambwe fpr inkotanyi uri ku butegetsi inyuma y'amatora aheruka ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu bagira ubusa
ni icyemezo umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa kiyumba mu karere muhanga yafashe ababuranyi bombi batari mu cyumba cy'urukiko hagaragaye abiganjemo abavandimwe buregwa umucamanza yabwiye abari mu rukiko ko bitari ngombwa ko asoma imikirize y'urubanza mu ngingo zarwo zose yahisemo gusoma icyemezo gusa yavuze ko hari impamvu nkomeza zituma bwana musonera akekwaho ibyaha bya jenoside n'ubufatanyacyaha kuri iki cyaha cya jenoside umucamanza yavuze ko hari impamvu zikomeye zatuma musonera akurikiranwa afunzwe by'agateganyo mu gihe cy'iminsi mirongo itatu mbere y'uko urubanza rutangira kuburanishwa mu mizi mu cyemezo cye umucamanza yategetse ko musonera afungirwa muri gereza yavuze ko yemewe n'amategeko ariko ntiyatangaje iyo ariyo n'aho iherereye mu matora aheruka muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane musonera nibwo yari agiye kwinjira mu nteko ishinga amategeko ku mwanya w'ubudepite ariko aza gufungwa haburaga umunsi umwe abavandimwe be bari mu cyumba cy'urukiko bitegereje ku masura basaga n'abumiwe nta na kimwe bishimiye kugira icyo batangaza ku cyemezo cy'umucamanza batubwiye ko muri make ntacyo bafite cyo kuvuga umunyamategeko umwunganira janvier ndaruhutse yavuze ko ntacyo yatangaza atarasoma inyandiko ikubiyeho icyemezo cy'umucamanza ngo amenye ingingo z'amategeko yashingiyeho avuga ko bizanasaba kubanza kuvugana n'uregwa kugira ngo amenye niba bashobora kujuririra icyo cyemezo mu myiregurire ye musonera avuga ko kuba amaze imyaka mirongo itatu mu gihugu aho yahawe n'imirimo yo ku rwego rwo hejuru bigaragaza ko nta cyaha icyo ari cyo cyose yishinjaga musonera ufite inkomoko mu cyahoze ari komine ya nyabikenke mu cyahoze ari perefegitura ya gitarama mbere yo gushaka kuba umudepite yari umuyobozi mu biro bya minisitiri w'intebe ibyaha aregwa bikekwa ko yabikoreye muri aka karere kandiza akomokamo ubushinjacyaha bushinja musonera icyaha cya jenoside n'icy'ubufatanyacyaha mu cyaha cya jenoside buvuga ko musonera yari umukuru w'urubyiruko muri komini ya nyabikenke bumurega uruhare mu rupfu rw'uwitwa jean marie vianney kayihura umushinjacyaha avuga ko kayihura yishwe n'iterabwoba yabonye nyuma yo kumwambura ibyo yari afite byose akavuga ko musonera yagombye kuba yaramutabaye nk'umuntu wari umuhungiyeho musonera ashinjwa ko muri icyo gihe yari afite imbunda nk'umuntu wari umuyobozi w'urubyiruko muri komini ya nyabikenke musonera ahakana yivuye inyuma uruhare urwo arirwo rwose mu rupfu rwa kayihura gusa akemeza ko igitero cyamwishe yakiboneye akavuga ko imbunda ashinjwa gutunga yayiraranye ijoro rimwe nyuma akayisubiza uwari burugumesitiri wa komini avuga ko muri nyabikenke atari mu bavugaga rikijyana nk'uko ubushinjacyaha bubimurega avuga ko muri ibyo bihe yari umurwanashyaka wa mdr kandi ritari ku isonga mu kugira imbaraga musonera ntiyumva impamvu yaregwa ibi byaha muri ibi bihe nyamara hashize imyaka ibarirwa muri mirongo itatu aba mu gihugu musonera akabwira urukiko ko mu bihe bitandukanye yagiye yoherezwa mu butumwa bw'akazi mu bihugu by'amahanga kuri we yaba afite ibyo yikekaga ntiyagombye kuba yaragarutse mu rwamubyaye avuga ko muri iyo myaka atigeze acika iwabo kandi ko yagiye yitabirira ibikorwa byo kwibuka jenoside ashinjwa gukora avuga ko mu kwezi kwa karindwi igihumbi na mirongo cyenda na kane yafashwe akekwaho imwerukorwa kuko nta bimenyetso byagaragaraga asobanura ko na nyuma yaho yatawe muri yo akurikiranyweho gutunga imbunda mu buryo butemewe n'amategeko ariko nyuma y'iminsi isaga magana atatu aza kurekurwa ari umwere kubw'umwunganizi w'umwunganira mu mategeko janvier ndaruhutse nawe akaburana avuga ko yagombye kurekurwa agakurikiranwa ari hanze asanga icyizere yari yaragiriwe n'igihugu mu gihe cy'imyaka ibarirwa muri mirongo itatu kitagombye guteshwa agaciro cyagaragaza ko nta cyaha yakoze mu matora aheruka y'umukuru w'igihugu n'ay'abadepite musonera yari ku rutonde rw'abagombaga kwinjira mu ngoro y'inteko ishinga amategeko yari ku iturufu y'ishyaka fpr inkotanyi riri ku butegetsi gusa ntibyamuhiriye kuko habura umunsi umwe gusa ishyaka ryahise rimukura ku rutonde rw'abadepite bagombaga kurahira ahita anatabwa muri yombi nyuma nibwo urwego rw'ubugenzacyaha mu rwanda rib rwatangaje ko rwari ruri kumuhata ibibazo ku byaha bya jenoside akabagira urusa ijwi rya amerika imuhanga mu majyepfo y'u rwanda
urakoze eric tukivuga ku rwanda ishyirahamwe nyarwanda ritegamiye kuri leta ryitaho iterambere ry'abanyagihugu duhamik adri rivuga ko ikigo cya leta zunze ubumwe za amerika gishinzwe iterambere usaid cyarifashije gukura mu bukene abanyagihugu bashika ku bihumbi amajana indwi bari hirya no hino mu turere dutandukanye iryo shyirahamwe rikoreramo ni inkuru dushikirizwa n'umumenyeshamakuru asumuta kaboyi mu myaka cumi n'ine umuryango wa dihamikadiri umaze ukorana na usaid utangaza ko kugeza ubu wagiye ufasha abanyamuryango babo mu ngeri zitandukanye uyu muryango wemeza ko wafashije abaturage ukorana nabo mu mishinga igamije kubateza imbere cyane cyane abari mu buzima bw'ubukene bukabije uyu muryango wita cyane cyane ku babana na virusi itera sida ndetse no kuvana abana b'abakobwa bakiri bato mu buraya ijwi ry'amerika ryasuye umwe mu mashyirahamwe afashwa n'uyu muryango arimo iryitwa buzuzanya rikora mu murenge wa kimisagara mu karere ka nyarugenge ni itsinda ry'ababana na virusi itera sida twabasanze bari mu matsinda ahanahana amafaranga bakizigama icyo bakubwira mu kiganira ni uko kuva bafashwa n'uyu muryango ubuzima bwahindutse nanjye nitwa mukeshimana ribera nyobora itsinda ryitwa bujuzanya duhame kadiri yaduteye inkunga yaduhaye amafaranga kubera ko twe twarakize twavuga uti ngiye gukora akangaka ngiye gukora se ubukorikori abana bahawe ibikoresho amakayi ibikoresho by'ishuri bararihiwe hanyuma mbere y'uko ninjira muri iri tsinda cyangwa se nuko mbonana na duhamike nahuye n'ibikomere byinshi byinshi byinshi kubera ihungabana n'akato twahuraga naryo njya kubimenya nabimenya muri mirongo icyenda n'icyenda ubwo rero urumva nta miti nta nta n'umuntu wabaga akwitayeho kuba ndi mu bandi rero bituma nanjye mbasha kwiyakira no kugira icyo nakora nanjye nkiteza imbere usibye abagore banduye virusi itera sida bari muri aya matsinda aya matsinda usangamo n'abana b'abakobwa bavukanye iyo virusi ndetse n'abagiye bayandura bakiri bato bose bahurira ku bwihebe bari bafite mbere y'uko bibumbira mu mashyirahamwe uyu tutashatse kuvuga izina rye kuko ari we wabidusabye adashaka ko abantu bose bazamwumva bamenya ko yanduye virusi itera sida yabwiye ijwi ry'amerika ko yavukanye sida akaba yarabanje kunanirwa kwiyakira kugeza ubwo abonye ubujyanama bwa diamikadi njye narayivukanye navutse mu bana batanu ni njye njyenyine ufite icyo kibazo na mama ariko namenye amakuru ko papa aricyo cyamwishe kubera abana twiganaga bamagana akato ararwaye ibisebe mu mutwe bakankubita bakajya bagenda nakwanika imyenda yanjye bakayijugunya ngo ndwaye sida mbana n'icyo gikomere cyo kutabasha kujya kwiga kubera ibyo bintu mugenzi we nawe asobanura ko yanduye virusi itera sida ku myaka icyenda ubuzima bukabanza kumunanira kugeza abonye abajyanama kera namenye ko nanduye mfite imyaka icyenda ubwo ni muri bibiri na kabiri tangazi wanjye niwe wari ufite ikibazo ariko nawe atabizi bacutse ndi mutoya njya kubana nawe nonkana n'umwana we yonsaga ntago niyakiriye nta nubwo nigeze njya gufata imiti nza kugira ikibazo cyo guhuma sinjye ndeba na gato ubu natangiye kujya mvuzwa aho uno mushinga uziye ubuhumyi nagize n'umwana nawe yarabugize twembi tuba impumyi gutyo duhame kadiriyaje ari igisubizo kuri njyewe kuko sinari kubasha kwishyura inzu nta mugabo ngira iri tsinda ryitwa buzuzanya rikorera mu murenge wa kimisagara rihuza abagore n'urubyiruko rwanduye virusi itera sida mu by'umushinga duhamikadiri ibatoza ni ugufata imiti neza ndetse no gufata indyo yuzuye abaya matsinda arimo abantu bagera kuri mirongo itanu bafashwa mbere na mbere n'uyu mushinga wa duhamikadiri kugira ngo babashe kwiyakira bamenyere iyi ndwara ndetse bamaze no guhabwa udufaranga duke twatuma batangira imishinga ubu icyo dihamikadiri ikibakorera ni ukubasura no kubareba ko ibyo babahayemo inkunga bakibikomeza ku kigo nderabuzima cya kimisagara niho iri tsinda rihurira umuganga ukurikirana aba babyeyi yabwijwe ry'amerika ko guhabwa inkunga zibafasha kwitunga byabongereye amahirwe yo kubaho umubyeyi yari afite ikibazo cyo kubona imirire cyangwa se kutanywa imiti neza bimufasha kunywa imiti neza kubera ko habaho ubufasha bw'amafaranga bakabashyira mu matsinda n'uwari ufite ubwigunge bakabasha kuganira haba ari ku maso biragaragara ikindi n'ama egizame tubafatira twe umuntu uri ku miti igabanya ubukana bwa virusi itera sida tumufatira ikizami bita sharije virale cyangwa vayirorodi mu cyongereza icyo kizamini umuntu unywa imiti neza aba agomba kugira amavirusi ari munsi ya magana abiri abenshi usanga barengeje magana abiri bari no mu mamiliyoni ariko bamaze kubona ubwo bufasha bibafasha kunywa imiti neza bakagenda bajya munsi ya magana abiri kandi sakisesi y'imiti ni uko amavirusi agabanuka mu kagari ka nzove mu murenge wa kanyinya naho hari abana b'abakobwa bafashwa n'uyu mushinga bakoraga umwuga w'uburaya mu rugo rw'umukobwa tutashatse kuvuga izina rye kubera ko yabidusabye twasanze uwo mukobwa adoda imifuka uyu mukobwa umaze kugira imyaka makumyabiri yumvikanisha ko atarahura na dihamikadiri yakoraga uburaya kugira ngo abone ibimutunga kuri ubu uyu mukobwa ukiri muto agaragaza ko kubona icyo akora byamufashije kuva mu buraya nkitangira nari mbayeho nabi nta cyo kurya birangira nishoye muri uwo mwuga umwuga biba bimeze nabi wo kwicuruza kugenda uhura n'abantu batandukanye abagabo abasore ukagenda uhuramo n'ibintu byinshi cyane urugomo ubusinzi niga umushinga ntangira ncuruza utuntu tw'inyanya nyizigamira hanyuma nza gufata n'ingamba yo kureka uburaya ngura imashini ntangira kudoda udufuka ku munsi ndoda udufuka magana abiri umuyobozi w'uyu mushinga muhirwa benjamin yemeza ko mu myaka cumi n'ine bamaze bakorana n'umushinga usaid imaze kubaha miliyari zisaga makumyabiri ni ukuvuga agera kuri miliyoni cumi n'eshanu y'amadolari bwana muhigirwa agaragaza ko iyi nkunga yahinduye ubuzima bw'abo bafasha muri iyi myaka cumi n'ine navuga ko tumaze kwakira amafaranga ava muri usaid asaga miliyari makumyabiri abana benshi twagiye tubasanga bari mu hari abo usanga bari mu buraya bamara kwigishwa bamara guhabwa uburyo bw'ibanze mu bumenyi ndetse n'amafaranga n'iyo myuga ugasanga ni abantu bahinduye ubuzima rwose muri raporo yayo isohora buri mwaka usaid igaragaza ko ifasha leta y'u rwanda mu byiciro binyuranye birimo ubuzima imibereho myiza ndetse n'iterambere ry'abaturage ntitwabashije kuvugana n'abayobozi ba usaid ngo batubwire muri rusange ibikorwa byabo mu rwanda ariko muri raporo yabo y'umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri gusa usaid igaragaza ko yahaye u rwanda miliyoni zisaga mirongo irindwi z'amadolari ni ukuvuga asaga miliyari mirongo icyenda n'eshanu mu mafaranga y'u rwanda asumuta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
iyi ni radiyo ijwi ry'amerika yumvikanira i washington dc
dukubitire muri repubulika ya kongo iharanira demokarasi aho komisiyo y'igihugu ijejwe impunzi yaraye isabye umurwi abanyagihugu bitwaje ibigwanisho uzwi nka wazalendo kwirinda gukubagura impunzi z'abarundi ziri mu ikambi ya rusenda mu buseruko bwa kongo yasabye uyu murwi witwaje ibigwanisho kandi kureka gutangira amatagisi izo mpunzi z'abarundi ni inkuru y'umumenyeshamakuru vedaste ngabo ari ibuvira muri ibi bihe impunzi z'abarundi zikorera imirimo mu misozi ya rusenda ndetse no mu kigobe cyo muri reko zihamya yuko zicara zihohoterwa na wazalendo zimwe muri zo zemeza yuko zisoreshwa amafaranga izindi nazo zigatanga ibyo zivanye gusarura mu mirima mu gihe izindi nazo zivomeshwa amazi ku ngufu mu rwego rwo kurangiza ibi bibazo komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi yakoresheje inama mu nkambi ya rusenda yahuriyemo impunzi inzego zishinzwe umutekano wazalendo ndetse n'abaturage b'abakongomani ibasobanurira ibijyanye n'uburenganzira bw'impunzi muri kongo ndetse n'uko impunzi zikwiriye kwitwara komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi ishimangira ko impunzi zifite uburenganzira bungana n'ubw'abakongomani usibye yuko zidafite uburenganzira bwo gukora politike ndetse no kujya mu nzego zishinzwe umutekano hamwe no kujya mu mitwe yitwaje ibigwanisho urwego rushinzwe impunzi rwabwiye bazalendo ko badakwiriye gusoresha ndetse no kwaka ku ngufu impunzi ibyo zivanye mu mirima ko ahubwo bashobora kuzisaba zikabaka ubushake bwazo nta gahato zimwe mu mpunzi ziri muri iyi nkambi irimo abarundi barenga ibihumbi mirongo itatu zisangiye inama ari ingirakamaro kuko yakemuye bimwe mu bibazo zicara zihura na by'umunsi ku munsi niyo kwizerwa hadijya ni umugore uri mu kigero cy'imyaka mirongo ine y'amavuko akora imirimo y'ubuhinzi burya twari tumaze guhohoterwa cyane nuko kuvuga wagenda kurima ntibibaze ugiye kurima o mukumvikana n'umuntu wakoteye umurima hariya hamuhegeje kurimuka kiza kubona ubundi hewe ngwino ishyamba ya muyomba ni kuri hajya tuba tumaze guhohoterwa twebwe hajya mu gatunguru ya kabiri barigeze kugira igihe bakaza ku nzu leta senkimire senkimire tukuhije to ntihuza kumenya kuza ku murima ni ukuri ibi biyago by'ino munsi biratunganije ibintu byinshi ndangere muri iyi nama kandi yafatiwemo icyemezo cyo kubuza abazalendo ndetse n'igisirikare cya fardesi kuzererana imbunda mu nkambi usibye igipolisi gishinzwe gucungira impunzi umutekano ubusanzwe abasirikare bajya mu misozi yunamye inkambi ya rusenda banyura mu muhanda uri mu nkambi muri village ya mbere bahetse imbunda abandi nabo hari igihe banywera inzoga mu tubari turi muri iyi nkambi bamwe mu rwaruka basanzwe basahiriza umutekano mu gihugu cya kongo bita bazarendo bazunguruka mu kambi mu gihe cy'amasaha maremare ibyo bikaba byamabyeterura uhagarara mu mpunzi ariko hagati aho rero bakaba baraye bemeranije na leta ya kongo ko bagiye guhagarika kandi ibyo bikorwa byo guhohotera impunzi bigiye guhagarikwa ndetse n'abarundi bakaba baraye banezerewe natwe twaranezerewe muri rusange twese hamwe kubwo inzira bahora bacamo abasirikare bafise ibigwanisho abazarendo bakaba bemeranije rero ko bagiye guhindura nzira kugira ngo impunzi ntizame zibona ibikoresho bicira umuriro kandi aribyo zahunze ari nabyo zitinya ese niki bazalendo bishuye kuri iki kibazo cy'ibyo bashinjwa byo guhohotera impunzi ngendakumana jean claude ni umuyobozi asite ya gatunguru ya gatatu yari muri iyi nama abazarendo bishyuye bavuga ko mu ncamaka yagiye kwisubira ko kuko ibyo bakora bitari bijyanye n'amategeko seneri turayisabye ko mu ncamake ibyo yabwiye abo bazarendo n'abandi bagerageje kumviriza iyo nama bababwiye neza ko bategezwa byose kuza baragera seneri batagize nte bataciye mu nzira z'iwabo ngo bitunganirize mu rwego rwo gukemura kandi iki kibazo cyo guhohoterwa kw'impunzi hashinzwe kandi komite igizwe n'abantu umunani irimo abakongomani bane n'impunzi zine ibiganiro uko nabibonye byari bimeze neza kuko n'ubwa mbere mbona abarefugiye bicarana n'abazarendo ngo baganire batore inyishu y'ibibazo bafise rero icyizere jemu njyanye ni uko mbona ibyo bababwiye bareke bagiye babyemeye jemu mbonye umenga bizogira akamaro ku barefite mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe ndetse n'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri abantu bitwaje ibigwanisho bakekwa kuba abamayimayi bagiye binjira muri iyi nkambi bakica impunzi bagasahura inka ihene ndetse n'amafaranga y'impunzi ubusanzwe impunzi z'abarundi ziba muri repubulika ya demokarasi ya kongo mu nkambi ya rusenda na murongwe zitunzwe n'imirimo y'ubuhinzi uburobyi gutwara za moto ndetse n'ubworozi vedase ngabo ijwi rya amerika uvira
tugaruke ngaha muri amerika uyu munsi isaha zitatu z'ijoro kamala harris azoserukira abademokrate mu matora yo mu kwezi kwa cumi na rimwe na donald trump azobahagarariye repubulika muri ayo matora bahava bahurira mu kiganiro cyo kuja imari ku migambi bafitiye amerika icyo kiganiro kija guca kuri televiziyo abc news mbega umwe wese muri abo yo kwigenza gute mu kiganiro cy'uyu munsi mu ijoro kugira ngo aronke amajwi menshi y'abanyamerika twaganiye n'umuhinga mu byerekeye politike leonce hakizimana atangura atubwira ukuntu abona izo mpari impari ziza kuba uno munsi ku mugoroba ni impari zikomeye rwose imbere yuko ntangura kuvuga icyo nibaza urabye neza amatora yagiye araba menshi mu myaka yahera usanga abantu benshi baharira nta majwi menshi uheza ngo wunguke ayo mahari aheze umugabo arashobora kuyahomba aho rero niho bigoreye kuko nk'umuntu nka kamara harisi wewe kubera ati abantu benshi hari abataramumenya rwose urabye mirongo irindwi n'umunani ku ijana ntibamuzi neza hari n'ikintu ashobora guhomba rwose nicyo gituma bisaba ko ateza kwiyerekana akavuga uwo ari akavuga ibintu azokora na cyane cyane akerekana ko ashobora kuba perezida urabona umuntu azaba abaye umugore wa mbere abaye perezida na cyane umugore atari n'umuzungu birasaba rero ko azategerezwa kwerekana imigambi itomoye iyo migambi nyene tukivuga kuri iyo migambi ibiharuro bikorashikirizwa vyatohojwe vy'amajwi yabo ukuntu bakundwa n'abanyagihugu bavyerekana ko basa n'abanganya mu congereza bavuga ngo neck and neck ku bwanyu umwe muri bo haba donald trump canke kamala harris ikintu umwe umwe yokora kugira ngo aje imbere y'uwundi bibonekane kihe reka dutangure kuri kamala harris yokora iki uyu munsi muri izo mpari icyo yokora ni ugushimikira ku migambi akerekana imigambi itomo icyo azokora haba mu butunzi haba mu magara y'abanyagihugu haba ku ngorane ziri kuziraba hariya ku mbibe z'igihugu abanyagihugu abantu bagomba kwinjira bidashiye mu mategeko ateza kwerekana ko ku bintu bitomoye ibyiyumviro bitomoye azokora kuko na cyane cyane ko Trump ashobora kumwerekana yuko ariyo ngorane afise abanyagihugu batamwizigiye ko azokora ibintu bitomoye uno munsi ni rero ni umunsi kamara harisi aronse yo gutomora neza ibyo azokora gutyo abanyagihugu baza kuvaho n'abandi nabo batamuzi neza bakavaho bazi icyaha ahagaze icyo nicyo ateza gushimikirako donald trump wewe yokora iki kugira ngo aje imbere bimwe biboneka hari n'ibintu yokora nawe nyine abanyagihugu baramuzi bose ntabwo ntateza kwimenyekanisha mugabo nawe ateza kwerekana yuko trump ateza kwerekana yuko nawe ari umuntu w'umushinga ntahe ko ari wa muntu afite amajambo yubaha abantu na cyane cyane ko azaba ari n'umupfasoni ateza kwerekana yuko uwo mupfasoni amwubaha kuko baba bibaza yuko atamwubaha hama icya kabiri ateza kwerekana yuko wewe ashigikiye ibyiyumviro bya ekonomi bitomeye afite ari byiza iby'amagara y'abantu afite ibyiyumviro byo guteza imbere igihugu kuko mu bisanzwe basanzwe bamwemera kuri ibyo byiyumviro yoguma aho akagumira aho nyine rero ntasamazwe n'ubaze ko baraharira nibaza ko azoba ashyize ku bintu bikomeye rwose kuri we nyine azaba yifashije rwose ubwiye icyo tubwiye ku mategeko agenga izo mpari amwe mu mategeko bavuze ni uko igihe umwe muri bo ariko aravuga mikoro y'uwundi izoba yugaye ivyo bifise akamaro kahe kuri umwe icyo ni ikintu gikomeye rwose baravuga yuko urabye amategeko abc yavuze izoshiraho ni uko bazoreka umwe akavuga agaheza mu gihe umwe ariko aravuga uwundi nawe bazoca bugara mikoro yiwe kugira ntavuge ntibyuka naho yovuga ibintu ntibabyumve ibyo ni ibintu byiza ugiye kuraba ko tugomba gutahura neza aho umuntu ahagaze ibyiyumviro by'umuntu ni byiza ko bituma atabubwira ngo ab- ar- avuga undi ariko aravuga guhana amajambo bwabashinga ntayo nibyo byiza Ah, mugabo urumva nko kuri harisi yagira ati reka nimureke trump avuge gutyo o, niho asanga ariko aravuga anciramwo abantu bagaca bamugaya agaca atsindwa urumva kuri harisi yashima yuko mikoro itaba yugaye mugabo ugiye kuraba naho novuga nti reka abanyagihugu bagire bumvirize umwe umwe wese twabashinga ntahe umuntu ari- asigura ibyiyumviro byiwe bituma yadakora igihugu leonce hakizimana ah, ndagushimiye cyane rwose ku kanya wahaye radiyo y'ijwi ry'amerika Ah, murakoze rwose namwe turabashimiye abakunzi bacu bose mwakurikiranye ikiganiro mu